mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba perezida w'u Burundi evariste ndayishimiye yagejeje ijambo ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye Le gouvernement et le peuple burundais ont une réelle et ferme détermination à optimiser les dividendes de la paix.
uwo ni perezida evariste ndayishimiye aragira ati uburundi n'abarundi biyemeje kubakira ku mahoro bafite bateza imbere ubwiyunge no kurwanya akarengane muri repubulika ya demokarasi ya kongo sosiyete sivili ya teritwari ya nyiragongo irasaba ingabo z'igihugu frdc kongera imbaraga ku mupaka n'u rwanda muri burkina faso leta yatangaje mu- uyu munsi ko igitero cy'intagondwa z'abayisilamu cyahitanye abaturage cumi na batandatu naho mu kwezi gutaha afurika y'epfo izakira inama y'ibihugu bya afurika biri mu masezerano ya gowa yorohereza ibicuruzwa byabyo bijya muri leta zunze ubumwe za amerika ayo makuru n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri burkina faso leta yatangaje uyu munsi ko igitero cy'intagondwa z'abayisilamu cyahitanye abaturage cumi na batandatu ku wa kabiri ahitwa kurpusongo hagati no hagati mu gihugu hakurikiyeho imirwano n'ingabo z'igihugu zatabaye nazo zica abaterabwoba cumi na babiri inkuru twateguriwe na fide niyongabo
abantu cumi na babiri barapfuye abandi babiri barakomereka ku munsi wa kabiri mu gisagara ca kuruponsgo kiri hagati mu buseruko bwa burkina faso iyo nkuru yatangajwe n'umwe mu baba muri ico gisagara amakuru yatanzwe n'abajejwe umutekano yaremeje ico gitero hamwe n'abahasize ubuzima ayo makuru yatangaje ko kuri uyo munsi nyene igitero c'imigwi y'iterabwoba cahitanye abantu bane mu gisagara ca siraso kiri mu burengero bw'igihugu yavuze ko abo bantu bane bapfuye bari abasivile bafasha igisirikare ca leta ubwo bwicanyi buheruka kuba bwakurikiye igitero cabaye mu ndwi irangiye mu ikambi y'abavuye mu vyabo mu buraruko bw'igihugu ico gitero cahitanye abantu umunani Burkina Faso imaze imyaka itari mike igwanya intagondwa z'abayisilamu zatandukiye ico gihugu zivuye mu gihugu bihana urubibe ca Mali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibitero vy'izo ntagondwa vyarabandanije n'aho leta yatangaje ko yazitujije mu bice bitari bike vy'igihugu ku munsi wa gatatu leta y'ico gihugu yaratangaje ko abantu bagera ku bihumbi ijana na mirongo icenda na bibiri bari bavuye mu vyabo batahutse mu ngo zabo hari inyuma y'uko inteko za leta zisubiye kwigarurira intara zitari nke zari mu minwe y'izo ntagondwa z'abayisilamu tugume muri afurika mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha afurika y'epfo izakira inama y'ibihugu bya afurika biri mu masezerano ya gowa yorohereza ibicuruzwa byabyo ku- bijya muri leta zunze ubumwe za amerika fidel niyongabo arakomeza izo kwakira iyo nama naho hari akamo kari karatewe imbere yaho kuko ico gihugu co kwirukanwa muri uwo mugambi kubera imigenderanire yaco n'uburusiya n'ivyagirizo ko bwari- carekuriye ubwato bwafatiwe ibihano bw'uburusiya guhagarara ku kivuko kiri hafi y'igisagara ca cape town mu mwaka weza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri leta zunze ubumwe za amerika na afurika y'epfo zatangarije hamwe ko iyo nama izobera mu gisagara ca johannesburg mu ntango z'uyu mwaka bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka bo muri amerika baturuka mu migambwe uko ari ibiri y'abademokarate n'abarepublikani basavye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken kungururiza iyo nama ahandi ivyo kubera ibirego ko afurika y'epfo yahaye ibigwanisha uburusiya mu ngwano burimwo muri ukraine umugambi wa gowa urekurira ibihugu vyo muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara kugurisha ibidandazwa vyavyo ku masoko yo muri amerika ata matagisi bitanze nyamara hari ivyo ivyo bihugu bibanza gusabwa harimwo gukuraho inzitizi ku vyerekeye ubudandaji n'imitahe gushiraho imigambi igabanya ubukene kurwanya ruswa no gukingira agateka ka muntu
leta ya amerika ejo kuwa gatatu yatangaje ko izatanga miliyoni magana atandatu z'amadolari agenewe kugura ibikoresho byo gupima covid cumi n'icyenda imuhira ku buryo bwihuse utagombye kujya kwa muganga igiye kandi gutangiza urubuga rwa interineti rugamije korohereza buri ngo muri amerika kubasha gusaba ibikoresho byo kwipima bigera kuri bine kuri buri rugo ibi bigamije kwirinda ubuke bw'ibikoresho bipima covid cumi n'icyenda bikunze kugaragara mu bihe by'ubukonje minisiteri y'ubuzima n'imibereho y'abaturage muri amerika ivuga ko ubusabe bw'ibi bikoresho byo kwipima covid cumi n'icyenda bushobora gu- gutangwa ku rubuga covid test.gov ibikoresho bizatangwa ku buntu bikwirakwizwe n'urwego rushinzwe amaposita muri Amerika inganda cumi n'ebyiri zikora ibikoresho muri leta zirindwi zahawe amafaranga yo gukora ibigera kuri miliyoni magana abiri byiyongera ku byari bisanzwe mu bubiko minisiteri y'ubuzima ivuga ko ibi biri mu rwego rwo kugira ngo hashobore kuboneka ibikoresho byiyongera mu gihe byaba bikenewe abakozi ba leta baravuga ko ibizafasha inzego zari zisanzwe zibikwirakwiza kwirinda icyuho cy'ibura ryabyo gishobora kuvuka nk'uko byagiye bigenda mu minsi yashize ubwo ubwandu bwa covid cumi n'icyenda bwabaga bwinshi tukiri muri leta zunze ubumwe za amerika sena yaraye yemeje general charles q brown jr ku mwanya w'umugaba mukuru mushya w'ingabo z'igihugu zose inkuru ya thomas kamirinde general brown yabonye amajwi mirongo inani na tatu ariko abasenateri cumi n'umwe bamuhaye oya mu kwezi kwa gatanu gushize nibwo perezida joe biden yatangaje ko ari we yahisemo kugira ngo azasimbure general mark mille uzava ku rugerero manda ye y'imyaka ine nirangira ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha muri iki gihe general brown w'imyaka mirongo itandatu n'umwe y'amavuko ni umugaba mukuru w'ingabo za amerika zirwanira mu kirere kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri abaye umwirabura wa kabiri ugiye kuyobora igisirikare cyose cya leta zunze ubumwe za amerika uwa mbere yabaye nyakwigendera general colin powell kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu ni ubwa mbere kandi mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika abirabura babiri babaye ku myanya ibiri ya mbere yo hejuru mu ngabo z'igihugu na minisitiri w'ingabo lloyd austin nawe umujenerali wavuye ku rugerero nawe ni umwirabura general charles brown bakunze kwita cq brown gusa afite manda imwe rukumbi y'imyaka ine nk'uko itegeko ribiteganya
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko izo nkuru zose mumaze kumva mushobora no kuzisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere i New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kanya gashize yagejeje ijambo ku nama rusange ya mirongo irindwi n'umunani y'umuryango w'abibumbye iteraniye muri uwo mujyi mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku murongo wa telefoni turi kumwe n'intumwa y'ijwi rya Amerika aho i New York Tim Ishimwe wiriwe neza
wiriwe neza ideye Uri- wiriwe neza nawe Ah, mu magambo make cyane ibintu by'ingenzi perezida ndayishimiye yagejeje kuri iyo nteko rusange ni nk'ibikiti
Ah, yanenze uko ibihugu by'ibihangange ku isi byibwira ko ibikennye bigomba guhora biteza amaboko bisabiriza yumvikanisha ko ibyo bihugu bidakwiye kwivanga mu mikorere cyangwa ubuyobozi bw'ibindi bihugu ahubwo asaba ko ibihugu byafatwa ku rwego rumwe Ah, perezida ndayishimiye yavuze ko ibihu- igihugu cye kiri kugarura icyizere mu baturage biciye mu bikorwa by'ishyirahamwe rishinzwe ukuri no kongera gu- gutuma abarundi babana mu mahoro no guha agaciro abasigajwe inyuma n'amateka yishimira ko ibyo bikorwa biri gutanga umusaruro mwiza hanyuma perezida ndayishimiye muri iki gihe ni nawe uyobora umuryango wa afurika y'uburasirazuba ni agace muri iyi minsi kavugwamo umutekano muke cyane cyane muri repubulika ya demokarasi ya kongo ikibazo cy'umutekano yaba yakigarutseho
yego Diri, yakigarutseho yavuze ko ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi kijyamo mu butumwa cyane cyane mu byo kubungabunga amahoro cyane cyane mu burasirazuba bwa kongo Ya- yavuze ko umutekano muke ukunze kurangwa muri ibyo bihugu byo muri afurika uterwa ahanini n'ibihugu by'ibihangange kandi ibyo bigakorwa mu nyungu zabyo Ah, uretse kuba ibyabinenze ibyo yav- ah, ibyo ya- ya- ibihugu bigira uruhare mu guteza umutekano muke yanakomeje yanakomoje no ku bategetsi bo muri afurika bahindagura itegeko nshinga bagamije kuguma ku butegetsi ari nabyo ibyo bishobora kuba imwe mu mpamvu zateza umutekano muke hanyuma tukivuga kuri icyo kibazo cy'umutekano twakwibutsa bumva ijwi ry'amerika ko n'ejo perezida paul kagame w'u rwanda yari yakivuzeho mu ijambo yagejeje ku nteko ya oni ariko avuga umutekano muri rusange ubu rero tuvugana amaze kuvugana n'umunyamabanga mukuru wa oni aho baganiriye kuri iki kibazo ariko noneho mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi ndetse bungurana n'ibitekerezo ku ishyirwa mu bikorwa by'iterambere rirambye n'uko hakorwa ivugururwa ry'ibijyanye n'imari ku rwego mpuzamahanga mu bihe biri imbere hanyuma timu ishimwe perezida ndayishimiye anavuze ku bijyanye n'imibereho myiza n'ubukungu bw'igihugu aho avuga ko yifuza ko igihugu ayoboye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu kizaba kigeze ku rutonde rw'ibihugu bikize ku isi ibyo hari icyo wabyongeraho yavuze
yego yasabye ko ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane nk'ibihugu bikize byagabanya uburyo byivanga muri za politiki z'ibihugu bikennye ntibigume ari ibihugu bisa nk'aho bigaragara nk'ibitekerezo ibindi cyangwa se ibibiha amabwiriza y'uko bigomba gukora ikindi wenda yagarutseho navuga amagambo mabi cyane ni ikijyanye n'uburenganzira bwa muntu aho yumvikanye avuga ko uburenganzira bwa muntu ari ingingo abantu bose bakwiye kuba bumvikanaho yumvikanisha ko igihugu cye kirwanya ivangura nyuma avuga ko ibihugu byiyitirira ko birengera uburenganzira bwa muntu bikoresha ubwo burenganzira nk'uburyo bwo kwivanga mu bibazo by'imbere mu bindi bihugu tima tuve gato ku bijyanye na za disikuru n'amagambo abayobozi batandukanye bagenda bageza kuri iyo nteko rusange buri mujyi wa new york wakiriye abakuru b'ibihugu barenga ijana mu bijyanye n'umutekano muri uwo mujyi mu bijyanye n'urujya n'uruza kuva ahantu hamwe ujya ahandi nzi ko nigeze kujya muri iyo nama nanjye kuyikurikirana byabaga bitoroshye ibintu bihagaze gute muri iki gihe
umutekano birumvikana ko wakajijwe cyane hafi y'aho inteko iri kubera mu kicaro nyine gikuru cya oni ntabwo nta rujya n'uruza ruhari imihanda myinshi irafunze abapolisi bari ahantu henshi hatandukanye haba mu mihanda haba mu maresitora ujya muri resitora ugasanga hari abapolisi n'ahandi hantu hose ushobora gukeka ko hari abapolisi naho barahari hanyuma amaduka yegereye aho hafi afite ibibazo kuko nta rujya nk'imodoka imodoka ntabwo zibasha kugenda kuko imihanda myinshi irafunze ariko iyo ugiye kure y'aho inteko iri ubona ubuzima ari nk'ubusanzwe abantu baragenda bakora ibikorwa bitandukanye birimo kwishimisha cyangwa se n'ibindi bitandukanye bisanzwe bikorwa iyo inama yo kuri uru rwego itahabereye timu ishimwe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i new york muri leta zunze ubumwe za amerika ndagushimiye kandi ukomeze ukurikirane uko ibintu bihagaze aho ngaho ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye urakoze cyane mu rwanda kazungu deni yagejejwe imbere y'ubucamanza ku nshuro ya mbere uyu munsi uyu akurikiranyweho ibyaha byo kwica abantu cumi na bane ubushinjacyaha mu mbabarire buramusabira gufungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu mu gihe bucuza dosiye ye umunyamakuru eric bagira ubusa yakurikiranye urwo rubanza deni kazungu yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa kicukiro ari mu maboko y'abapolisi babiri b'ibigango kandi bamubohesheje amapingu baramutwara mu modoka y'ibirahuri byijimye y'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib yari yambaye umupira w'umukara uvanzemo utubara tw'umweru n'umutuku ipantaro y'ibara rya shokora ndetse n'inkweto zo kogana zizwi nka kamba mbiri z'umutuku umwitegereje ku masura arakomeye kandi kazungu arasa n'uwagira amahane kuko abapolisi haba mu kumwinjiza mu rukiko no kumusohora hari aho yagaragaraga nk'ugenda aseta ibirenge ku rukiko umutekano wari wakajijwe cyane kuva mu nkengero z'urukiko kurinda kugera mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga abapolisi basaka uwinjiye wese barimo abambaye impuzankano z'akazi ndetse n'abambaye gisiviri ubushinjacyaha bukimara kumusomera uruhuri rw'ibyaha bibarirwa mu icumi bumukurikiranyeho kazungu yahise abyemera atazuyaje asaba ko urubanza rwabera mu muhezo yabwiye umucamanza ko akurikiranyweho ibyaha ndengakamere kandi ko atifuza ko byumvikana mu itangazamakuru aranga ko byagira uwo byakomeretsa cyangwa se hakazagira abatera ikirenge mu cye ni ingingo urukiko rwamwibukije ko ataje kuburana urubanza mu mizi yarwo ahubwo aburana ku mpamvu zikomeye zituma hakekwa ibyaha kazungu mu rukiko yiburaniye kandi avuga ko yemera ibyaha ubushinjacyaha bumurega ibyaha by'ubwicanyi buturutse ku bushake iyicarubozo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato n'ibindi byose hamwe n'icumi n'ibyaha byamenyekanye mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka bavuga ko nyir'ubwite ari we witangiye amakuru ku rwego rib ko yiciye abantu cumi na babiri mu nzu yabagamo mu karere ka kicukiro mu kagari ka busanza mu murenge wa kanombe yarangiza akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu gikoni cy'inzu ni abantu yagiye akura mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali remera kimironko kabuga n'ahandi nk'uko ubushinjacyaha bubisobanura buravuga ko yagiye abashuka yabageza aho yabaga akabatera ubwoba yarangiza akabazirika amaboko n'amaguru mbere yo kubica mu nyandiko mvugo ye kazungu yemeje ko yakoreshaga inyundo umuhoro ipensi imakasi n'ikaramu yabanzaga kubajomba mu mazuru yabanzaga kubambura ibyo bafite byose amafaranga telefone imibare y'ibanga kuri telefone no kuri konti za banki bamwe hakabakoresha inyandiko zibategeka kwemera ko bamuhaye ibyo batunze mu ngo zabo ndetse n'ibibanza nyuma akabica akabajugunya mu cyobo cyari mu nzu ubushinjacyaha buvuga ko kazungu yisobanura yemera ko yishe abantu cumi na bane babiri imibiri yabo itabonetse mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso ni mu gihe hari amakuru agaragara mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu nka igihe.com byemeza ko abo babiri batabonetse kazungu yemeje ko yabatetse mu isafuriya ubushinjacyaha buramurega ko mu kunoza uwo mugambi yari yaratuye wenyine agakoresha imyirondoro itari iye hari aho nyir'inzu yari amuzi nka joseph dushimimana ubushinjacyaha bwemeza ko uyafungiwe muri gereza ya mageragere mu bundi mu kujya kugurisha ibyo yabaga yambuye aho yicaga agakoresha amazina ya erike turatsinze uyu kazungu yemera ko ari mu bo yishe arangije asigarana ibyangombwa bye kazungu kandi mu ibazwa rye yemeje ko yakoresheje umukobwa umwe imibonano mpuzabitsina ku gahato uyu utavuzwe mu myirondoro niwe wamucitse yambaye ubusa nyuma yo kumumarana iminsi igera muri ibiri agambiriye kumuvutsa ubuzima kazungu yemeza ko yibuka amazina nka Eric Turatsinze Clementine Françoise na Liliane Mbabazi mubo yishe abandi yabibagiwe yemeje ko yabanje kujya ataba uwo yishe akarenzaho agataka ageze ahasanga icyobo cyazuzura vuba ahitamo kujya bagerekeranya ubushinjacyaha ntibwasobanuye igihe yaba yaratangiye gukorera ibi byaha yakodeshaga inzu mu busanza y'uwitwa Auguste Kirambere atajyaga yishyura amafaranga y'ubukode nyiriyo nzungu yemeje ko hari n'inzugi kazungu yari yarakuye yakuyemo ubushinjacyaha bwahereyeho bumusabira gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu buvuga ko bufite impamvu zikomeye kandi zituma akekwaho ibyaha bwabwiye urukiko ko ifungwa rye ari bwo buryo bwonyine bwatuma ibyaha bihagarara kandi bukarinda abakorewe ibyaha n'abatangabuhamya kuko muri babiri bamushinja ngo yakomeje kujya bahamagara kuri telefone abatera ubwoba ko nibamutangaho amakuru azabatsembana n'imiryango yabo ubushinjacyaha kandi buvuga ko bushaka iperereza ryimbitse kuri kazungu wemera ko ari umwicanyi kuko umwirondoro we uteye ugushidikanya ahawe ijambo ngo yiregure kazungu utarangwaga n'ubwoba yewe habe n'igihunga yavuze ko yemera ko yishe abo bantu urukiko rwamubajije icyabimuteye yavuze ko abo yishe nabo babanje kumwanduza sida ku bushake bwabo kuko umusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu kazungu ati ibyaha nakoze si ibyaha byoroheje ububasha ni ubwanyu bwo gufata umupira mukawushyiramo hagati mugafata icyemezo ku bindi ntacyo ndenzaho ni urubanza rwakurikiranywe n'abantu benshi ku buryo bamwe bari babuze uko binjira mu cyumba cy'urukiko kuri bamwe abo bikeka ko kazungu yishe ni igihombo ku gihugu iyo uhombye buriya abantu b'igitsina gore tuba duhombye umuryango munini abashiki bacu baba bari buzabyarire igihugu abana benshi bazagira igihugu umumaro ubundi icyaha ni uko cyo kwica mu rwanda bitakibaho ariko ubundi kazungu ntabwo ari umuntu ugikwiriye kuba mu bantu uyu muturage wagize amahirwe yo gukurikirana iburanisha mu rubanza rwa kazungu bwijwi rya amerika ko yari arufitiye amatsiko ye impamvu numvaga nshaka kureba kazungu ubu ngubu nashakaga kureba ni muntu ki yaba afite ikibazo kijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se afite ikindi kibazo kijyanye n'ubwonko kuriya yisobanuye ngo bamuteye sida ku bushake bari abantu bose ntabwo bigeze bamutera sida kandi ushobora no gusanga ari urwitwazo ari nayo mpamvu ndimo mvuga ngo hari abantu ashobora kuba arimo akavaringa barimo hari inyuma umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro yatangaje ko azafata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo kazungu ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'uku kwezi akabagira ubusa rw'irya amerika i kigali
urubyiruko muri kivu y'epfo rurasaba imyanya nibura mirongo itandatu ku ijana y'imirimo mu bigo bya leta bihakorera babivugiye mu myigaragambyo bakoze inkuru y'umunyamakuru vedaste ngabo mu mujyi wa uvira
iyi myigaragambyo yo gusaba abaturage kwirirwa mu mazu badakoze yateguwe n'ishyirahamwe rya sojef solidarite de jene furiro mondiale yatumye amashuri amasoko ndetse n'amabanki byirirwa bifunze kuri uyu wa kane bamwe mu baturage bari bafite kujya mu mujyi wa bujumbura ndetse na bukavu bavuga yuko babuze aho banyura kubera iyi myigaragambyo yateguwe n'uru rubyiruko rwa sojef rugizwa n'ini n'urubyiruko rw'abafureru gusa mu gitondo dusanga ibarabara barifunze bashyizemo ibiti bashyira n'amakiyosike barayakundura bayashyira mu ibarabara bashyiraho amadafari n'amabuye bavuga kuko uyu munsi nta kazi kari bukorwe Ah, impamvu ko ah, hari aba- hari kominote y'abapfurero idahabwa akazi mu maserivisi ya leta no mu ma ong badahabwa akazi biba ngombwa kuko uyu munsi bafunga umuhanda babuza n'abamotari babo n'aba- n'abakoresha imodoka ko batabasha gukora uyu munsi kubera ko babarenganya batabaheza imirimo muri teritwari ya uvira imodokari zije i burundi ni bukavu nta n'imwe ihayigenda Ah, bavuze ngo iniga mu ibarabara ngo barashobora kuyigirira nabi robert mayani ni umwe mu bari bahagarariye iyi myigaragambyo avuga yuko bayiteguye mu rwego rwo gusaba ko nabo leta yabashyira mu bigo byayo kuko barangiza amashuri ariko ntibahabwe imirimo robert mayani agaragaza yuko mu bigo bikomeye bya leta birimo cc dgda sepcongo ogefrem dgi sncc bikorera muri buvira badahabwamo imyanya myinshi wamama wengi wa baba wachuruzi wanapeleka watoto shuleni.
ababyeyi bigisha abana Na- barangiza bakabura imirimo turasabira urubyiruko rwose imirimo rwo mu moko yose turashaka ko ibice mirongo itandatu ku ijana byahabwa akazi baba urubyiruko rwa abandi ibice mirongo ine ku ijana bakaba abahandi 40% za kuya ina probleme baturespekte bamwe mu batuye buvira basanga iyi myigaragambyo igenda iba buri gihe nta kihindura usibye kudindiza imirimo ndetse no kumenyekanisha abayiteguye ikintu bateguye bonka nk'ishyirahamwe ry'abafurero eh, bakagitegurira uvira kirimwo ikintu c'amacakubiri eh, kuko uvira ntabwo ituyemwo n'abafurero gusa irimo amoko atandukanye ubwo rero kuba bumva ko ari bonyine barengana haba harimo kintu ca ca tribalisme c'amacakubiri icyo twe tunenga nk'urubyiruko ni uko batekereza ko ibi- ibyo abantu byose byifuzwa uburyo bwo kubisabisha cyangwa se bwo gusaba leta ko igira icyo ikora ari uko bahagarika imirimo y'abantu bose batuye ubuvira ibi by'amaviri morte cyangwa se bakakora imyigaragambyo ishi- irimo imishamirano bigatera n'imvururu mu muhanda bigateza umutekano mukeya hariho ubundi buryo bwinshi cyane bwo kujya kubona abayobozi kubona ababishinzwe kwandika inyandiko ah, gukoresha abadepite kuko abadepite ni- niko kazi bari bakwiye kuba bakora ah, tukabas- tukabohereza ibyifuzo byacu nk'abaturage nk'urubyiruko nka sosiyete sivile runaka ese niko abanyamategeko bavuga kuri iyi myigaragambyo y'uru rubyiruko rwifuza yuko ibice mirongo itandatu ku ijana by'abakozi b'ibigo bya leta bikorera muri buvira baba imvukire zo muri uyu mujyi cedric muyoboke ni umunyamategeko nta nategeko na rimwe bashingira ngo bavuge ngo abantu miro- eh, porosantaje mirongo ine zikomoka ibuvira zigomba kuja muri ziriya institution ari dgm ari ogefrem cyangwa se izindi institution za leta zikorera aho ngaho bibaye gutyo ni ukuvuga ngo abantu bose bakora ikinshasa bakagombye gufata porosantaje mirongo ine z'abantu bakomoka ikinshasa nk'abateke oh abo bateke ni di purusa ya population ntibageze na di purusa ya population y'ikinshasa tugiye kuvuga ngo ibukavu abashi ngo aribo bazakora muri za institusiyo zose ni ukuvuga ngo abandi bose badakomoka ibukavu bakwirukanwa irubumbashi ni uko n'ahandi ni uko nibagende barekame ikintu gifatika bavuge bati leta nishire imbaraga mu kintu cyo gu- cyo kujana mu zabukuru abasaza bakora mu ma institusiyo umuyobozi w'umujyi wa buvira kiza muhato yasabye abaturage bose gukora imirimo yabo kuko imyigaragambyo yagaragayemo ikintu cy'amacakubiri ashingiye ku moko kuko kudahabwa imirimo mu bigo bya leta atari abapfurero bonyine batayihabwa ahubwo n'andi moko nayo afite icyo kibazo ubusanzwe umujyi wa buvira mu ntara ya Kivu y'Epfo urimo amoko arenga icumi vedatse ngabo ijwi rya amerika buvira naho mu ntara ya kivu ya ruguru sosiyete sivile irasaba ingabo z'igihugu FARDC kongera imbaraga ku mupaka uhuza icyo gihugu n'u Rwanda inkuru y'umunyamakuru Jimmy Shukurani bakomera Komine ya Kibumba ni imwe mu zigize sheferi ya Bukumu mu teritwari ya Nyiragongo aka gace kari mu majyaruguru y'umujyi wa goma gakora ku muhanda mugari uva goma ujya mu teritwari ya rucuru twibutse yuko mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize ku biro by'iyi komine nibwo habereye guhererekanya uduce emu makumyabiri na gatatu yari yarafashe idushyira mu maboko y'ingabo z'umuryango wa afurika y'uburasirazuba yase ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa kongo ibi byabaye nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa yase yabereye i rwanda umurwa mukuru wa angola tariki makumyabiri n'eshatu ukwezi kwa cumi n'umwe umwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri icyo gihe abahawe kuyobora ikibumbano mu nkengero zaho ni abasirikare ba yase bo mu gihugu cya kenya aba bahamagariye abaturage bahunze imirwano gusubira mu ngo zabo ubutumwa butitabiriwe ku bwinshi cyane ko aba baturage bakomeje kugira impungenge zikomeye kuko baye mu makumyabiri na gatatu itava mu duce yari yarafashe nubwo icyo gihe mu makumyabiri na gatatu yatangaje ko utwo duce dushyize mu maboko ya yase abaturage ndetse n'abagize sosiyete sivile bakomeje kuvuga ko mu mezi arenga icumi ayo masezerano abaye emu makumyabiri na gatatu itigeze iva muri komine ya kibumba yewe n'utundi duce yavanye mu ngabo za kongo frdc mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ijwi ry'amerika jean claude mambo kawaya umuyobozi wa sosiyete sivile yo mu teritwari ya nyiragongo yavuze ko aho kurekura utwo duce ahubwo emu makumyabiri na gatatu ikomeje kongera ingabo zayo mu duce twa kibumba ibi bikaba bishobora guhungabanya umutekano w'abaturage habanje kubaho gusimbura abasirikare bari bahasanzwe nuko tubona bongeye kuzana abandi bashya ibyo byabaye kuva mu masaha ya mu gitondo tubona ingabo zibaye nyinshi kandi uduce barimo biragoye kuba umuntu yatugeramo mu by'ukuri ingabo za emuventura zirimo kwiyongera cyane muri kibumba kandi bari kuza bafite intwaro ziremereye yongeraho ko ingabo za kongo FARDC zitarinda umutekano w'abaturage bakora ubuhinzi hafi n'umupaka cyane ahaherereye muri pariki birunga nk'uko bikwiye kuri we ibyo bisobanura ukuntu ingabo za kongo FARDC zitakibasha kurinda neza umupaka uhuza kongo n'u rwanda hari abaturage bajya guhinga iruhande rw'umupaka ndetse no kuri pariki ya virunga ubwo rero biragoye kuko aho hantu nta mutekano wizewe nta musirikare n'umwe wa frdc ushobora kuhabona amasaha ayo ari yo yose yewe habe n'umupolisi mbese muri make umupaka ubereye aho nta mutekano wizewe uhari leta yagakwiye gushyiramo imbaraga kuko ubu ngubu kibumba n'u rwanda tubona ari igihugu kimwe utu duce sosiyete sivile ivuga ko turimo kongerwamo ingabo za emu makumyabiri na gatatu umutwe urwanya leta ya kinshasa turimo umubare uhagije w'ingabo za yase mu minsi yashize abaturage bo mu ntara ya kivu ya ruguru bitotombera gufatanya izi ngabo zaba zigirana na emu makumyabiri na gatatu ibi byabateye kujya mu myigaragambyo mu mujyi wa goma basaba ko izi ngabo zasubira mu bihugu zaturutsemo kuko ntacyo kuri bo zihindura ku mutekano w'abanyagihugu ariko abisitiri wahunze imirwano aturutse muri gurupe y'abambo mu teritwari ya rucu avuga ko leta ariyo ifite uruhare runini mu kibazo cy'umutekano mucyo ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa kongo ibyo ngibyo tubikesha gavumenti ya kongo itaragize icyo yitaho ku busugire bw'igihugu kandi ari ibishinzwe ukurikije amategeko agenga igihugu cya kongo ubwo rero ni ukuvuga ko twe ubwa mbere tuzi yuko abagomba kuturinda bafite ni gavumenti ya kongo igihe cyo gavumenti ya kongo itagira icyo ikora kuri menase ituruka hanze kuvuga ntabwo twe dukondana emuventura twe dukondana gavumenti yacu kuko umubyeyi yatarinze umuryango neza ngo agugarire awukinge neza ni ukuvuga abana nibo babigwamo mu kwezi kwa kane gushize igisirikare cya kongo frdc kibinyujije mu itangazo ryasomwe na generali sylvain kenge umuvugizi wacyo yavuze ko emu makumyabiri na gatatu yongera umubare w'ingabo zayo frdc yavuze ko izi ngabo zinjira muri kongo ziturutse ziturutse mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda ariko icyo gihe Lawrence Kanyuka umuvugizi wa politiki wa M23 yabihakana agira ati
Ibyo birindiro bavuga ubu ngubu bifitwe nande ndakeka FRDC yagakwiye kuvugisha ukuri ndetse ikabwira abantu bose yuko ubu ngubu ikorana n'imitwe yitwaje intwaro bakunze kwifatanya bo ubwabo bakaza kuturwanya mu birindiro byacu bashaka ko M23 tuva mu birindiro byacu ariko twebwe twemeye inzira y'amahoro turabikora umunsi ku munsi sinzi impamvu abantu bakomeza kugenda bavuga yuko ubu ngubu turi kongera intwaro ndetse n'abasirikare mu duce twari twaravuyemo reka reka
kuri iyi nshuro frdc nta kiratangaza ku bivugwa na sosiyete sivile ubwo twateguraga iyi nkuru ntabwo byadushobokeye kuvugana n'ubuyobozi bwa makumyabiri na gatatu amasu ngo twumve icyo butubwira ku bivugwa na sosiyete sivile gusa mu mvugo za benshi mu bayobozi ba kongo barimo n'umukuru w'igihugu felix cisekedi ntibahwema kuvuga ko bibiri makumyabiri na gatatu ihabwa ubufasha n'u rwanda ibintu u rwanda rukomeza gutera utwatsi jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma arakoze jimmy shukurani yakomera utugejeje ku musozo w'aya makuru tubashimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi dushimire enjeniyeri karo badufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia tani we wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe